mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi niyedirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu rwanda leta iravuga ko igiye guhagurukira abishe badatanga amakuru ku byabaye muri jenoside gahunda zirahari zo kugihagurukira ku buryo bwose bushoboka hifashishwe hifashishijwe amategeko ariho nibiba ngombwa hashyirwaho amashya politike zafasha zemezwe zishyirweho ariko iki kibazo kirangire uwo ni minisitiri w'ubutabera mu rwanda johnston businge mu mihango yo gushyingura mu cyubahiro imibiri isaga ibihumbi mirongo inani na bine yakuwe mu byobo mu turere twa gasabo na kicukiro mu rwanda iyo nkuru n'izindi zirimo umuteka ikibazo cy'umutekano muke mu mujyi wa uvira muri kivu y'epfo ni mu kanya mugume ku maradiyo yanjye imibiri isaga ibihumbi mirongo inani na bine yakuwe mu byobo byo mu murenge wa rusororo mu karere ka gasabo na masaka mu karere ka kicukiro yashyinguwe mu cyubahiro ku rwibutso rwa jenoside rwa nyanza ya kicukiro abafashe amagambo bose bakaba bagaragaje uburyo abisha abantu bagize uruhare mu guhisha amakuru minisitiri w'ubutabera wari uhagarariye guverinoma yavuze ko abantu bahishira amakuru y'ibyakozwe muri jenoside batazihanganirwa muri iyi nkuru yateguwe na mugenzi wacu asumta kaboyi umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside jean damascene bizimana yagarutse ku cyatumye mu gace ka kabuga hapfa abantu benshi ikigaragara cya mbere ni uko hari ikabuga hari bariyeri nyinshi ibyo bisanga mu ikusanyamakuru rya gacaca izizwi cyane ni eshanu abantu bagiye bahunga bava mu duce dutandukanye hari abahungaga bamaze kurokoka ubwicanyi bw'imusha abavaga indera abavaga za muyumbu abavaga za mbandazi ruhanga bose benshi bagaca hariya hafi y'isantere ya kabuga banababeshya yuko hari ahantu bari bise kuri cnd ko ariho babahuriza kugira ngo babafashe gusanga inkotanyi kuri cnd bamaze rero kuhabageza icyakurikiyeho barabishe ariko iyo ubisuzumye usanga ibyobo bya mbere byaracukuwe mu mpera za mirongo icyenda na gatatu mu mpera za mirongo icyenda na gatatu guhera mu kwezi kwa cumi na kumwe kwa cumi n'abiri noneho birakomeza mu ntangiriro za mirongo icyenda na kane ibi byobo rero mu kubicukura hifashishijwe imashini zo mu kigo cya gisirikare cya kanombe ikindi cyagarutsweho ni uko abari baturiye aka gace binangiye gutanga amakuru aya mbere akaba yarabonetse umwaka ushize atanzwe n'abari bafungiye icyaha cya jenoside uwacitse ku icumu muri ako gace ka kabuga yasobanuye uburyo ibyo byagiye bishyirwamo abantu kandi babigizemo uruhare bakaba batarafatwa nko muri mirongo cyenda na gatatu umuntu wese w'ikabuga w'umuhutu wese yari afite icyobo ariko ubwo ikitubabaza abo bose baraho ntabwo bigeze bahanwa n'uwahanwaga ejo twabonaga yagarutse bakagirwa abere ariko mureba aba bantu barunze hano bakaza bakavana abantu aho twari turi bari bafite lisite bakaza bagasoma kuvuga ngo kanaka sohoka ugasohoka ibyobo barabyuzuza gahoromani yuzura abantu ariko ntabwo byakozwe n'umuntu umwe cyangwa babiri byakozwe n'abanyakabuga kandi uyu munsi wa none bakihatuye rero ni ukuri nasabaga leta yacu ko mwadufasha abantu bidegembya abantu batujoga impande zose mutitaye kuri twebwe tuvuga mukadufasha ku bw'aba bantu buzuye amasirikeri hari hashize igihe kingana n'umwaka wose iyi mibiri itaburwa mu duce dutuwe cyane ndetse hari n'aho bahiritse amazu kugira ngo bashobore kuyikuramo perezida wa yibuka bwana dusingize mungu jean pierre yasabye ko abantu bakomeje guhisha amakuru bahanwa by'umwihariko hamwe mu habonetse iyi mibiri hari hatuwe n'abantu bari bahatuye mbere no muri jenoside bigaragaza neza ko bari bazi aya makuru turagaye abayobozi batigeze bagira uruhare na rumwe muri iki gikorwa ahubwo ubu muri iki gihe twibuka bakaba bashishikajwe no gusaba leta ko yafungura abasaza bacukuje biriya byobo hari imibiri tutazigera tubona kuko wenda yashyingwe cyangwa yatawe mu mazi n'ibindi ariko uwo ari we wese tuzabona ingengabitekerezo ya jenoside uko yaba ameze kose ingufu yaba afite zose ubukire yaba afite bwose uwo muntu tujye tumutangaho amakuru ahagije kuva iyo mibiri yatangira gutabururwa hagiye hamenyekana amakuru ku buryo hari benshi batari biteze ko kabuga ndetse n'agace ka masaka hakurwamo imibiri nk'iyabonetse kugeza ubu minisitiri johnson businge w'ubutabera yavuze ko bazakomeza guhisha amakuru bazabihanirwa n'ubutabera icyo uyu munsi ugaragaza ni uko hari abakibitse ayo makuru y'ahajugunywe imibiri y'inzirakarengane bataratera intambwe yo kuyatanga bigatuma batanatinyuka kwirega no kwemera icyaha kuko ariho no gusaba imbabazi no kuzihabwa icyo ariko nagira ngo mvuge ko ari ikibazo leta idashobora kwihorera gahunda zirahari zo kugihagurukira uburyo bwose bushoboka hifashishwe hifashishijwe amategeko ariho nibiba ngombwa hashyirwaho amashya politike zafasha zemezwe zishyirweho ariko iki kibazo kirangire iyi mibiri ibihumbi mirongo inani na bine ije isanga iyindi ibihumbi cumi na bibiri yari ishyinguwe mu rwibutso rwa nyanza ya kicukiro asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu mujyi wa uvira muri kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo haraye habaye inama y'umutekano umuyobozi w'igisirikare muri sekiteri operationeri sokora ya kabiri general de brigade rugayi david yavuze ko isoko y'amasaso ateza umutekano muke muri uvira ava mu gihugu cy'u burundi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasitengabo muri iyi nama y'umutekano yarimo intumwa z'abadepite zo ku rwego rw'intara kivu y'amajyepfo n'inzego zishinzwe umutekano ndetse n'abaserukira amoko atuye muri teritwari ya uvira hamwe na sosiyete sivile abatuye teritwari bagaragarije inzego zishinzwe umutekano ikibazo cy'umutekano mukuru w'ikibaya cya rusizi ndetse no mu mujyi wa Uvira aho abantu bitwaje imbunda bagenda bica bagashimuta abagenzi bakoresha ibarabara Uvira Bukavu ndetse no mu mujyi wa Uvira abantu bakaba bakicicwa nijoro abandi nabo bakambugwa ibyabo Rushambwa Matiyasi yari muri iyi nama umutekano Uvira ntabwo umeze neza kuko babibonye mu minsi ishize muri Plaine de la Ruzizi hagumye kuba amatake menshi n'amamodoka agatwikwa hano Uvira honyine muri centre bakomeza kwiba abaturage cyane n'abandi bagapfa bakinjirira abantu mu mazu abandi bakabanyaga ibintu byabo gusa n'uno munsi wa none umutekano ntabwo uhagije cyane bashakishije kugira ngo bamenye amakuru y'ingene bakwiriye gufata umutekano w'abatuye hano Uvira umuyobozi ushinzwe ingabo muri aka karere ka gisirikare General de Brigade Rugayi David muri iyi nama yamije yuko uyu mutekano mukeya utegwa n'abaturage bahishira abagizi ba nabi abandi nabo bagakorana n'abagizi ba nabi mu kujya kubashakira amasasu mu gihugu cy'u Burundi kuko hari abaturage batatu bamaze gufatanwa amasasu bavanye mu gihugu cy'u Burundi bayagemuye muri FNL no muri Mayimayi zikorera muri teritwari ya Fizi rushambwa Mathias yari muri iyi nama y'umutekano general yagerageje kwerekana ingene abantu bari bafite isoko y'amasasu abaturage bonyine ari bajaga kuyizanira mu bihugu by'ibanyi cyane cyane avuga kuko ari igihugu cy'u Burundi asa avuga kuko abantu bari mu kuyazana hamaze gufatwa abantu batari bakeya bavuga kuko mu buryo bwa hano uvira honyine isoko y'amasasu yaho irarangiye aho isoko iherereye ni ku mipaka y'ibihugu bibanyi ku Burundi niho amasasu ava ariko naho bagerageza kuvuga ngo bashireho abantu bakinze umutekano kuzoza bagerageza gufata no gushakisha ingene badenisha abantu baba bafite iyo ayo masasu bakabashyira umutegetsi general de brigade rugayi davidi muri iyi nama yavuze yuko usibye abo baturage batatu bashinjwa kugurisha amasasu mu mitwe y'inyeshyamba bafashwe yavuze yuko hari n'abasirikare cumi na batandatu barimo abayobozi bakuru bafunzwe kubera ibyaha byo gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho ikorera muri iyi teritwari ya uvira na fizi umuyobozi w'umujyi wa uvira cyiza muhato muri iyi nama y'umutekano yatunze urutoki zimwe mu nzego za gisirikare z'u Burundi ko arizo ziba zigurisha amasasu ku baturage b'abakongomani hanyuma bagatanga ruswa kugira ngo bayambutse ku mupaka batabasatse abagize sosiyete sivile basabye intumwa z'abadepite zari muri iyi nama y'umutekano ko zasaba abayobozi ba gisirikare ku rwego rwo hejuru ko bakwimura abasirikare bose n'abapolisi korera muri teritwari ya uvira kubera muri bo hari abashinjwa gukorana n'abagizi ba nabi ndetse n'imitwe yitwaje ibigwanisho icyakoza ku ruhande rw'umushakashatsi ku burenganzira bwa muntu muri iyi teritwari ya uvira bwana juvenal twayibu atangaza yuko kutarinda imbibi umujyi wa uvira uhana n'igihugu cy'u burundi ari bimwe mu bizana umutekano muke mu mujyi wa uvira kuko mu mipaka mirongo ibiri n'umwe igihugu cy'u burundi gihana na uvira irindwi gusa n'iyirinzwe vedase ngabo ku bw'ijwi ry'amerika uvira mu ntara kivu y'amajyepfo
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo vowa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda bamwe mu bajya kunanura ingingo mu mashyuza ku kiyaga cya kivu aho ni mu rwanda barishimira ko bahakirira indwara zirimo iz'imitsi n'izindi abaganga bavuga ko amashyuza afasha koko ariko bagasaba abayakoresha kwitwararika by'umwihariko ku bagore ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana uri igisenyi ngitangira kuyazamo natangiye kuyazamo mfite nk'imyaka irindwi turi abana bato bamara kuvuga ati reka tujye kureba uko amashyuza ameze mbese turi kudomoka gutya tutuha nk'ababyeyi gutya nuko nagiye mwazamo uyu ni sebaratera jerome utuye mu mudugudu wa buharara mu kagari ka rubona mu murenge wa nyamyumba mu karere ka rubavu ni umusaza w'imyaka mirongo irindwi n'icyenda y'amavuko nsanze ku mashyuza ku nkombe z'ikiyaga cya kivu yambaye agakabutura hejuru nta kintu yambaye yicaye akandagiye mu kizenga cy'amazi y'akazuyazi aratubwira icyo bimufasha icyo bimfashamo iyo ndangiye kuvumva muno bimeze nabi ngaza muri aya mazi imitsi imitsi numva irambutse navamo ngavamo ndikugenda neza icyo bimfashaho nabandi mazi y'ibisi mbese hari ibiri kundya ndibyongere kundya ngumva ndaruhutse uzamo kangahe mu cyumweru ni kane cyangwa gatatu ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora gusiba ntiwamara icyumweru utajemo oya ku ruhande rw'umusaza se baratera ndabona hicaye undi mugabo nawe wambaye agakabutura gato k'ikigina yicaye ku mifuka ikikije iki kizenga bagomeye akandagije amaguru mu mazi nawe reka tuganire nitwa baranyaritse celestin mutuye hafi ahangaha aha dutuye kure mu birometero nka makumyabiri uvuye ahangaha musanzwe muhaza kenshi muri aya mashyuza tuhaza kabiri mu cyumweru kubera iki aya ni amazi yaremwe mu buryo budasanzwe agira ingaruka nziza nyinshi ku buzima bw'abantu bayazamo niki bigufasha iyo wayajemo ushobora kuba umaze nk'amezi nk'abiri wumva umunaniro mu buzima iyo uyakarabye wa munaniro wese urashira imitsi ikananuka ukumva umubiri ugaruye imbaraga ikindi cyiza cyayo ni uko nk'iyo ibiro biri kwiyongera ukayitabira wenda ukayigwa nka kabiri mu cyumweru ushobora kumara ukwezi ugabanutseho nk'ibiro bitanu nta zindi regime wafashe kurya ukarya kunywa ukanywa ukamara nibura ukwezi wozemo inshuro umunani uba ugabanutseho ibiro bitanu baranyiritse avuga ko yatangiye koga amashyuza abaganga bamaze kumusuzuma basanga afite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso n'umubyibuho uri hejuru agirwa inama yo gutangira koga amashyuza aya mazi iyo uyajemo ufite umuvuduko w'amaraso uri hasi urayakaraba amaraso akazamuka akagendera ku kigero gikwiriye n'iyo umuvuduko uri hejuru urayakaraba nanone akamanuka umuvuduko wayo ukagendera ku kigero gikwiriye icyo byafashije ni uko ntaza ngakaraba aya mazi ibiro niba byari biri kuzamuka bihita bimanuka byagera aho mbishaka nkagabanya iminsi yo kuyakaraba si aba bombi twaganiriye gusa hari n'abandi benshi bamwe barabafukuriraho kuryama mu mucanga badashye mu mashyuza maze bakabatwikira uwundi hagasigara umutwe wonyine izi byose desire n'umwe mu bakora ku mashyuza afasha abantu kunanura imitsi n'ingingo mu buryo butandukanye asobanura kandi yarabyize kubera ko aya mazi y'amashyuza aravura ni umuti abantu bafite ibibazo by'umugongo imitsi imvune rubagimpande amasinezite n'amanjine kubera ko aba ari amazi yo mu butaka n'abantu ba- bafite imibyibuho ikabije iyo baryamyemo bagenda barabira ibyunzwe iyo ibyunzwe biri kubira ni amagrese bari gutakara rero iyo ujemo kenshi utibira aho aya mashyuza avumbuka asohoka ashyushye cyane ku buryo hari bimwe mu biribwa bahokereza bigashya bakabirya ubanguzana ibijumba ukabishyiramo ugaca kuri utu twatsi ugatwikiraho nyuma y'iminota mirongo itatu biba byahiye n'amagi neza Abantu bakarya.
Eh, nabonye hari n'abantu bafataho bakanywa hari icyo amara iyo umuntu yanyoye aya mazi kubera ko azana n'umunyu yoza amara mato wa muntu ujya kuri tuwarete akabirangiza bitinze iyo unyweyeho dejame kujyayo abaganga bemeza ko amashyuza koko afasha abayiyuhagira cyangwa bayananiriramo ingingo kubera amashyuza akungahaye mu myunyungugu itandukanye umubiri ukeneye charles nyandwi ni umwe mu bavurisha ibyo kurya bisubiza intege ingingo ati ya mazi aba ari aho ngaho aturutse mu butaka afitemo kalisiyumu umuntu agiyemo akoze preparasiyo cyangwa akoze hitingi bivuga ngo eh, imyunyu ngo igenda imwinjiramo kandi noneho imitsi igafunguka ikarambuka amaraso akagera aho agomba kugera kwa gukandagira amazi y'akazaza cyangwa ashyushye atuma n'ibintu biri mu mubiri byose byari byarafatanye birekura cyakora bwana nyandwi avuga ko kunywa aya mashyuza bikwiye kwitonderwa kuko aba akirimo imyanda myinshi anagaruka ku byo kuryama mu mucanga no kuwiyorosa kuko bishobora guteza akaga mu buryo butandukanye uruhande rumwe ni byiza kuko bikora nka sawuna bituma imitsi eh, cyangwa se uruhu ru- ruzibuka iyi myanda igasohoka ariko ku rundi ruhande ni bibi kubera ko hari utundi twaba dushobora kuba turezisa kuri bwa bushyuhe Mm.
dushobora kukwinjirana tugatera infection cyane cyane abadamu byo ni bibi kuko bo buriya baba bafunguye cyane twe dufite umwenge muto ufunguye Mm.
bivuga ngo rwose eh, bisaba kuba wambaye yibura umwenda umeze nk'ishashi nibwo nabikugiraho inama ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko ku bufatanye n'ikigo gishinzwe iterambere rdb hari gahunda yo gutunganya aka gace k'amashyuza ni mu mushinga mugari wo kurimbisha uduce tw'ubukerarugendo ku mukandara wa kivu nk'uko umuyobozi w'akarere ka rubavu bwana habyarimana gilbert abigarukaho hariya rwose ku mashyuza n'abashoramari batangiye gusura kugira ngo barebe uburyo bazahashyira hoteli yo ku rwego rwo hejuru ariko banatunganya amazi ku buryo aba afite uburyo afasha abashaka kuyoga no kuyivurizamo mu buryo bube- bubereye abanyarwanda n'abanyamahanga bifuza kuhasura abakorera aha ku mashyuza umunsi ku wundi bavuga ko haza abanyarwanda babarirwa hagati ya makumyabiri na batanu na mirongo ine ku munsi n'abanyamahanga bashobora kugera ku icumi buri munsi abanyarwanda boga aya mazi bagahabwa na serivisi yo kunanura ingingo bishyura hagati y'amafaranga igihumbi n'ibihumbi birindwi by'amanyarwanda mu gihe abanyamahanga bashaka serivisi nk'izo bo bishyura kuva ku bihumbi bitatu kugeza ku bihumbi icumi by'amafaranga y'u rwanda claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ku munsi w'ejo wa gatanu tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu isi yose yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru mugenzi wacu oriane itangishaka yaganiriye na madamu agnes nindorera uyu akaba yarahoze ari umugore w'umunyamakuru akaba n'inararibonye mu mwuga ndetse anavugana na madamu ingabire egidia bibyo wayobora uyobora ishyirahamwe ry'abanyamakuru b'abagore mu rwanda madamu ingabire yatangiye avuga uko umugore ahagaze mu mwuga w'itangazamakuru mu gihugu cy'u rwanda
mu nzego zitandukanye nk'uko mubizi u rwanda ruhagaze neza byanagera noneho no ku buryo umugore ahagarariwe mu nzego zitandukanye ndetse no mu nzego zifatirwamo ibyemezo naho ugasanga nyine imibare hose bihagaze neza kuko ngira ngo murabizi ko amaraporo agenda asohoka atandukanye agenda agaragaza u rwanda ruri ku mwanya mwiza w'abagore bari mu nzego zifatirwamo ibyemezo gusa ariko iyo urebye mu itangazamakuru ho ntabwo ariko bimeze imibare y'abagore bakora itangazamakuru abagore n'abakobwa bakora itangazamakuru iracyari hasi mu byegeranyo biherutse gukorwa n'inama na rwanda media commission urwego rw'itangazamakuru rwigenzura hagendewe ku buryo amakuru agenda agatangazwa uyu munsi hano mbere na mbere wenda mvuze nko ku bagore bakora itangazamakuru biyandikisha bafata amakarite y'itangazamakuru bahabwa n'urwo rwego rwa rmc nyine igaragaza yuko abagore ubu ngubu turi makumyabiri na karindwi ku ijana gusa nyine wenda nubwo uyu mubare nawo ugomba kuzamuka hari biba byarakozwe wenda n'icyo naheraho ari mbere mbere bari bake cyane ugereranije n'abo ngabo hanyuma wajya mu bagore batanga inkuru abo mu itangazamakuru twita source of information nabo ugasanga imibare ni mitoya cyane kuko ubu ni cumi na kane ku ijana abagore batangaza amakuru tuvuge nk'aba presenters yaba kuri radiyo ndetse no kuri televiziyo ho imibare ho imeze neza kuko nyine niyo tunakurikije na perezantasiyo z'amakuru tugenda dukurikiraho imibare y'uri hejuru ariko abajya kuri tere baba bari muri za nizurumu hajya rero abo ngabo nabo twavuga ngo baracyari bakeya ariko byibuze iyo urebye mu maperezantasiyo usanga abagore imibare yabo itari hasi ariko nanone wareba ba bagore rero batanga amakuru yaba mu biganiro bakoramo konsobisiyo yaba yaba muri mu nkuru inkuru wenda tuvuge inkuru inkuru bisanzwe ugasanga nanone imibare y'abagore batangamo amakuru nayo ugasanga iracyari hasi
birumvikana ko imibare ikiri hasi mu burundi twumvise ko imibare ari ibice cumi na bitanu ku ijana mu rwanda turumva ko biduze gato ni mirongo ibiri n'indwi ku ijana makumyabiri na karindwi ku ijana hoho biraduze gatonya birumvikana ko abagabo baracari hejuru cyane imibare yabo iracari hejuru cyane mwibaza ko ukudaserukirwa cyangwa iyo mibare kuba itari itangana cyangwa itegereye iy'abagabo cyane n'abakenyezi n'abigeme bo bikumira kuri bobo cyangwa hari ibindi bintu bituma badaserukirwa cyane cyangwa badaseruka mu mibare cyane n'ibiki bituma iyo mibare ijya hasi kuri mwebwe
ohene nakubwira ko kugeza ubu ngubu iyo urebye mu ishuri ry'itangazamakuru uba ubona abagore biga itangazamakuru imibare yabo akenshi niyo unarebye uba usanga bangana na basaza babo cyangwa se ukanasanga n'imibare y'abagore biga itangazamakuru iri hejuru ariko abenshi iyo basoje ayo masomo hariho ababanza kunyura mu itangazamakuru well cyangwa se wenda barinyuramo wenda nko kugira ngo babone indi nzira wenda iberekeza muri kominikasiyo ariko usanga nyine abenshi ntabwo batindamo mu itangazamakuru ugasanga imibare yagabanutse ariko iyo urebye bakiri ku ntebe y'ishuri nyine ugasanga ni benshi gusa hari ubushakashatsi bwigeze gukorwa na arfem ifatanije arfem ubwo niyo nyine ishyirahamwe ry'abagore bakora itangazamakuru yagaragazaga ko hari harimo ibibazo bitandukanye hari umugore kuba wenda agera muri muri yinjira mu itangazamakuru yasanga wenda kuko twese turabizi umwuga w'itangazamakuru nyine ntabwo woroshye yasanga imishahara itari hejuru bikaba ubwabyo byamuca intege hari ugeramo nawe yasanga umugabo bari ku rwego rumwe kuri icyo gihe muri bibiri na cumi na kabiri nicyo bibiri na cumi na kane nicyo ubushakashatsi bwari bwagaragaje yuko hari aho usanga umugore n'umugabo bombi bakora itangazamakuru ugasanga umushahara wabo ntago ungana hari icyo bakiriko kirakorwa muri urwo rwego rwo kugira ngo habe ubungane mu mafaranga bahembwa bemye
hari ibyakozwe hari ibyakozwe kubera ko n'icyo gihe nyine imibare uko yatwerekaga imibare n'ubundi yari yari iri hasi impamvu arusemu yagiyeho byari ukugira ngo eh, imyumvire y'abanyarwanda ku mugore ukora itangazamakuru ibashe guhinduka ndatekereza yuko twese nyine tuba tubizi eh, iyo turebeye muri muri eh, mu mateka y'igihugu usanga kera umuco utwereka yuko wenda umugore atavugiraga mu ruhame sibyo ugasanga noneho eh, sosiyete cyangwa se umuryango nyarwanda umugore urimo gukora itangazamakuru baramufata nk'umuntu eh, ibyo ari byo byose ntabwo yapfa gukora itangazamakuru gusa wasanga wenda buriya ari umutsinzi ni inshinzi like nyine eh, hari ama- amaterima atandukanye yashoboraga kumukorwaho ku buryo ubwabyo iryo ni ihohoterwa ku muntu wiyumvamo ubushake bwo gukora itangazamakuru akaba yumva anarishoboye Mm.
ikindi nanone hakanaba n'ikibazo cya eh, n'ubundi kuri ya myumvire ariko noneho ukabisanga ku rwego rwa famiye famiye u- nk'umukobwa yayumvisha ko arashaka kwiga itangazamakuru famiye ubwayo nayo ikamuca intege kamubwira ubu warebye mu bintu byose wumva yuko ikintu ushobora gukora ari itangazamakuru niyo ugiye rero ukaryiga kubera yuko wumva urikunze cyane Mm.
kuko hano iyo uryize uryigana na communication ubwo nyine aba ari journalisme na communication wize itangazamakuru kubera yuko urikunze cyane ariko kubera uburyo wabonye famiye yawe bifasha uburyo wabonaga batabyisanzuyemo kumva yuko wakora itangazamakuru waza wa mugani wanakubitana n'uko eh, eh, eh, harimo wenda nk'icyo kibazo twari turimo kuvuga cy'imishahara yabaga itareshya n'uyu munsi wenda hari na hamwe ibyo ari byo byose ushobora kugenda ubisanga kuko ubu ngubu turateganya muri uyu mwaka kongera tugakora noneho ikindi cyegeranyo tukareba eh, imbogamizi umugore ahura nazo mu itangazamakuru ibyo ngibyo byose ugasanga birimo biraca wa mugore intege akumva yuko eh, itangazamakuru agiye kurikoresha nk'ikiraro kiri buze kumwinjiza mu wundi murimo Eh, noneho yanagera no mu itangazamakuru abenshi nk'iyo turi kumwe nka- nka mambure cyangwa se abagore bakora itangazamakuru barakubwira ati ahenshi cyangwa se ah, hamwe na hamwe usanga watanze igitekerezo cy'inkuru eh, watanga igitekerezo cy'inkuru kigashimwa muri newsroom ariko eh, bakumva yuko we ntiwagikora ugasanga bagihaye umugabo bakavuga ati turabona ari wowe ushobora kugikora gukora iyo nkuru neza urumva iyo baguciye intege uyu munsi bakaguca intege ejo usigara nawe wicaye gusa utatanze icyo gitekerezo aha ngaha rero niho hashobora guhita havamo yuko za ntege wagiye ucibwa uh, uyu munsi cyangwa ejo cyangwa umunsi uzakurikiraho ukaba wasohoka mu itangazamakuru atari ikindi kibazo gikomeye runaka wahuriye nacyo ahubwo ni uko wiyumvamo ubushobozi urumva urabishoboye ariko ntabwo barimo kuguha platform ntabwo ntabwo bakwereka koko yuko nabo bizeye ubwo bushobozi yuko nawe ubufite bigatuma rero nyine bakigira mu yindi mirimo kuko nko mu- mu zindi nzego twavuga uh, usanga abagore bari imbere imibare iri imbere cyane ariko wagera mu itangazamakuru kuki ari bakeya rimwe na rimwe wanareba no mu nzego zifata ibyemezo by'itangazamakuru ugasanga nanone abagore mm, ntabwo ntabwo ari benshi ya birumvikana cyane kuko eh, no mu bimenyeshamakuru nki- naho, eh, no ngahanye mu mahanga no hano ku ijwi rya amerika nabyo nyine usanga ibibazo ari bimwe usanga abakenyezi badaseruka cyane mu, mu makuru yashikirijwe cyane mu masanamu tubona Mhm.
ugasanga ni ubuyobozi eh, buriko buragerageza guhindura icyo kintu no muri iki gihe niko bimeze hano ah, turiko turagerageza ku- ngira ngo gukemura oya icyo n'ikindi kibazo navuga aho ngaho nk'uko wari urimo kubivuga Mhm.
eh, nanjye navuga ngo ntabwo ari ikibazo cyane kiri ku rwanda gusa kubera ko n'inama zitandukanye ndumva no- no muri csw i- iba buri mwaka iki kintu cy'uburyo abagore bahagarariwe mu itangazamakuru kigarukamo
uwo ni ingabire egide ya bibuyo ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru b'abagore mu rwanda yaganiraga na mugenzi wacu oriane itanga ishaka mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu ariko mu makuru y'imikino tubabwire ko shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'ubwongereza ikomeje mu kanya ikipe ya tottenham hotspur iri ku mwanya wa gatatu yatsinzwe na afc bournemouth igitego kimwe ku busa west ham united itsinda southampton ibitego bitatu ku busa wolverhampton wanderers itsinda fulham igitego kimwe ku busa mu kanya haraba hakinwa umukino uza guhuza ikipe ya newcastle united na liverpool irimo guhatanira umwanya wa mbere hanyuma cardiff city ikine na crystal palace imikino iteganijwe ku munsi w'ejo harimo chelsea izahura na watford huddersfield town ihure na manchester united hanyuma arsenal ikine na brighton mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer joe wadufashije mm, ku buhanga bw'ibyuma na geoffrey mutagoma wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza umugoroba mwiza